turashimye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva tankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuri n'umugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe uburundi buheruka gushiraho umurwi w'igihugu ujeje ibiganiro hagati y'abarundi jewe rero mu kibanza c'umukuru wo mugwi ico nkora no kuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyene bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo uyu ni silvestre ntibantunganya yigeze kuba perezida w'uburundi akaba ari nawe yagenywe kuzotwara umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi muyagezeho hirya nyino ku isi mu budagi angela merkel yatanze ubutegetsi yari amaze ko imyaka cumi n'itandatu naho onu itangaza ko imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu bo muri afurika yo mu burengero na afurika yo hagati bageramiwe n'inzara izi nkuru zose ziri mu zo tugaruka ko handi hato ume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa buraya olaf scholz yarahiye mu mabanga y'umushanseliye mushasha w'igihugu c'ubudagi akoreye mu ngata angela merkel yari amaze imyaka cumi n'itandatu ku butegetsi ibindi tubaze mugenzi wacu fidel Scholz afise imyaka mirongo itandatu n'itatu muri iki gihe yabaye icegera ca chancelier merkel yongera aba n'umushikiranganji ajejwe ikigega muri leta y'urunani yiwe yaronse amajwi amajana atatu na mirongo icenda n'atanu y'abashingamateka mu nama nshingamateka bundestag nk'uko vyatangajwe na perezida wayo berbel bas scholz abaye chancelier w'ubudagi agira uw'icenda kuva ingwano ya kabiri y'isi yose irangiye mu vyo yarahiriye harimwo gushira inguvu ziwe kurushiriza mu gutuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza angela merkel yamushikirije icese amabanga ya chancelier ku mutaga w'uno musi ku wa gatatu bibaye mu gihe igihugu gihanganye n'incuro igiri ya kane y'ibitigiri biri hejuru cane vy'abandura ikiza ca covid 19 mu gihugu hamwe n'ibibazo bikigeramiye biturutse mu bihugu bitwaza igikenye Scholz yiyemeje guhangana bikomeye n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa biriko bitera ibibazo kurushiriza muri iki gihe mu makungu ni umunyapolitiki azi kuganira kandi amaze igihe kirekire muri politiki yabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe spd kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane yabaye kandi umushikiranganji ajejwe akazi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda muri leta ya mbere y'urunani ya angela merkel fidel niyongabo urakenuye muri afurika y'epfo inama nshingamateka yanse integuro y'itegeko ritegekanya kwaka ubutaka abazungu bari barigaruriye thomas kamirindi nivyaje kutubwira uyu mushinga w'itegeko wateganyaga kuvugurura ingingo ya makumyabiri na gatanu y'itegeko nshinga no guha leta ububasha n'uburenganzira bwo kwambura ubutaka abazungu itabahaye ingurane kugira ngo ibusubize abirabura abadepite ijana na mirongo ine na batanu batoye yego naho magana abiri na bane batora oya bityo umushinga w'itegeko uba ubuze amajwi bibiri bya gatatu kugira ngo wemezwe nk'uko itegeko nshinga ribiteganya mu bawuhanze harimo ishyaka da democratic alliance rigizwe ahanini n'abazungu rivuga ko uyu mushinga w'itegeko unyuranyije n'uburenganzira ku mutungo ishyaka eff economic freedom fighters rya julius marema naryo ryawanze rivuga ko umushinga w'itegeko udafite ingufu zihagije ikibazo cyo kwambura ubutaka abazungu muri afurika y'epfo kimaze imyaka n'imyaka politiki ya apartheid ikimara kuranduka mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane nelson mandela n'ishyaka rye anc bari basezeranyije abirabura ko bazaba babashubije ubutaka bungana na mirongo itatu ku ijana mu myaka itanu nyamara kugeza n'ubu byarananiranye abazungu b'afurika y'epfo batunze bitatu bya kane by'ubutaka bwose bw'igihugu babwambuye abirabura mu gihe cya gikoroni no ku ngoma ya apartheid nyamara ntibarenze umunani ku ijana by'abaturage bose miliyoni mirongo itanu n'icyenda b'afurika y'epfo ishami mpuzamakungu onu rimenyesha ko inzara igeramiye abantu miliyoni n'imiliyoni bo muri afurika yo mu burengero na afurika yo hagati fidel niyo ngabo nivyo agarutse kutubwira ishyirahamwe onu riragabisha ko abantu batari bake bashobora kwicwa n'ikigoyi kiretse baronkejwe imfashanyo iboneka kandi yihuta y'amakungu abatishoboye kurusha abandi nibo bazogeramirwa kurushiriza mu kiringo ibifungurwa biri mu bubiko biba vyagabanutse bikomeye ico kiringo kenshi gishika hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'uk'umunani muri afurika yo mu burengero na afurika yo hagati yamara orosid umushakashatsi mukuru ku vyerekeye utwo turere mu ishami ry'ishirahamwe onu ryitaho ibifungurwa ku isi pam avuga ko ibimenyetso bihari vyerekana ko ico kiringo kizotangura mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza uyu muhinga amenyesha ko abantu batari bake baza barageramiwe n'inzara muri iki gihe avuga ko batanguye kugurisha ibitungwa n'ayandi matungo yabo kugira baronke amafaranga ahagije yo kugura ibifungurwa umuhinga orosid avuga ko ihindagurika ry'ibihe n'intambara ari ibibazo bikomeye vyatumye umwimbu w'ibifungurwa utaba mwiza mu karere ka sahel amenyesha ko inkurikizi z'uruzuba zidasanzwe muri sahel no mu karere ko muri afurika mu burengero vyageramiye bikomeye abantu miliyoni n'imiliyoni bahaba ishirahamwe onu rimenyesha ko ingingo zikwiye gufatwa hakiri kare mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo c'inzara ibintu bitarayanzara
barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze ibijwi rya amerika kuri uno wa gatatu mu gihugu c'u Burundi ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi obert mu mfunyapfunyo catanguje indwi yahariwe kwegeranya amakori mu gihugu ico kigo kirashima ko uno munsi uhimbajwe mu gihe amafaranga yose uburundi busigaye bukoresha bwemeza ko ava mu makori n'amatagisi gusa inkuru tubaza pierre claver niyo nkuru akora ijwi rya amerika i kigali mu rwanda ikigo obert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi kirashima ko abanyagihugu bamaze kwijukira gutanga amakori n'amatagisi ku neza y'igihugu mu kiganiro umuyobozi mukuru wa obert yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe umutangakori pacifique munyeshongore yatangaje ko kuva mu myaka cumi iheze ico kigo kimaze gishinzwe umwimbo wiyongereye ku bice birenga amajana atatu na mirongo umunani ku ijana itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa gatandatu umwaka uza ryerekana ko hazokoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi igihumbi n'amajana indwi y'amarundi pacifique munyeshongore arashima ko uburyo ikigo ber kizotoza bungana n'ibice mirongo icenda ku ijana vyayo akamenyesha ko ari ikimenyetso gikomeye kuko abahora bafasha uburundi bakuyemo akarenge cane cane imfashanyo zahora ziva i buraya na amerika yamara iryo yongerekana ry'amakori n'amatagisi hari ababona ko ribabangamiye akarorero niko ririheruka gushigwa ku mapikipiki n'imodoka aho guhera mu kwezi kw'icenda uno mwaka abatunze amapikipiki n'imodokari bariho amafaranga ari hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi amajana atanu canke umuriyoni hakurikijwe ubukomezi n'agaciro vy'imodoka uku niko abatunze imodoka n'amapikipiki biyamirije iryo kori kw'ijwi rya amerika uburyo dufata nk'igiciro bavuze cya moto dimire amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri a senke mire umwe kuko ubukene ubunini bwinshi unakubwira turonke n'amahera y'amaveresema usanga bigorana
nk'ugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yiyongeye ko ku yandi twari dusanzwe turiha kuyo dusanzwe turiha turondera amadokima amatagisi n'ibindi ni nk'uruhombo kuri twebwe ni nk'amahera aje kutunanira rwose kuriha ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibiva hanze y'igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka amapiyesi de hoshanje ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo ahubwo je ndatangara cane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda ico bikoze umuyobozi mukuru wa obert yabishuye muri ico kiganiro yatanze ko bokwihangana kuko ayo makori ariyo ateza imbere igihugu umutangakori ko yotanga ikori atagonana aya makori abenegihugu batanga niyo agaruka akabasubirako niyo agaruka agafasha mu iterambere ubu buryo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara nibwo buzokubaka izo nyubako nibwo buzogura imiti amashuri ariko arubakwa igikuru muri ibi ni ukuraba ko ubu buryo tuba turi ko turegeranya bukoreshwa neza cyane cyane abafise ibikorwa bizana umwimbu bariko barakora gutanga ikori batagonanwa ikindi kiragishinga ikigobert n'abagwizatunga bagicisha ibidandazwa mu kinywabi hamwe n'ivyo uburundi bushora hanze bikiri ku rugero ruto iyi ni intambara ya misi yose ibiturire claude singaha mu kigobere gusa iyi ngeso mbe iri ahantu hatari hake imigambi yarafashwe kugira dushobore kurwanya abo ba kaboko haracaboneka uyu canke uriya agendera muri izo nzira zo mu binywabi kandi bamwe bakabigira nkana naho gushora ibidandazwa mu mahanga byagiye biriyongera ibyo igihugu gikura hanze biracaruta ibyo dushorera hanze gushika ku miliyaridi amajana atatu na mirongo icenda na zine n'ibice mirongo icenda na bitanu mu mezi atanu ya mbere y'umwaka uyu mwaka rigize inshuro ya gatandatu uburundi buhimbaza indwi yahariwe gushimira umutangakori kuko yatanguye guhimbazwa ubwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hategekanijwe ibikorwa bitandukanye harimo guha ubushimwe abatangakori batanze amakori n'amatagisi menshi kandi batagoranye kurusha abandi uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa i bujumbura ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda silvestre ntibantunganya yahoze ari perezida w'uburundi aherutse kugenwa mu mabanga y'umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi ivyo azokora bitandukaniye he n'amabanga y'umuhuza w'abarundi ivyo biganiro vyovyo bizoba hagati y'abande n'abande utwo tubazo turi mutwo mugenzi wacu frederic nkundikije yabajije silvestre ntibantunganya mu kiganiro bagiranye kuvuga yuko ari ibiganiro bihuza buriya imigwi itatu harimo abaserukira leta harimo abaserukira abakoresha hakabamo rero n'abaserukira abakozi umugwi wose ukaba ugizwe n'abantu ndwi hanyuma bose rero uwo mugwi ku gihugu ukaba urimo abantu mirongo ibiri n'umwe hanyuma n'ibyo biganiro bikaba ibiganiro biraba imigenderanire hagati y'iyo migwi ibiri mu by'akazi kugira ngo akazi kame kagenda neza atanumwe akoresheje ingufu muri iki muri kiriya ayo mabanga mujejwe atandukanye gute n'amabanga y'umuhuza bita ombudsman urumva umuhuza ombudsman cya mbere cyo tuvuga ni uko ari urwego rutegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi ugiye kuraba ibyari byavuye mu biganiro byarusha uwo muhuza rero akagira ubushobozi egome hari n'aho usanga hasa hari n'ikintu gisa n'igisa n'ibyo kuko bavuga bati umurimo wiwe ni ugufasha abanyagihugu kumvikana n'inzego za leta hanyuma bakavuga yuko rero umunyagihugu wese abona ikintu kimugoye ashobora kugenda akitura umuhuza umunyagihugu rusitwayen ariko ngaho urumva yuko ari imigwi ni ukuvuga abaserukira leta ni ukuvuga abaserukira abakozi ni ukuvuga abaserukira abakoresha bagenda bahura hagati yabo kugira birinde hakiri kare ko atangorane zoza mu migenderanire yabo y'akazi canke iyo hagize ibyagoranye muri iyo migenderanire navyo nyene bari mu nama babironderere inyishu mu biganiro jewe rero mu kibanza c'umukuru w'uwo mugwi ico nkora ni ukuba kumufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyene bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo ubuhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo muze mushike ku ntumbero mwishinze n'inkobohe erega si ubuhinga bw'iwanje ahubwo ni ubuhinga bwabo nyene baganira wewe gusa ico ukora ukagerageza kugenda ubafasha kugira ngo baganire bashitsa nayo handi jewe ibyo maze kubona mu biganiro ibyo ari byo byose ikintu ca mbere gikomeye buriya ugiye kuganira kugenda ufise umutima wiyuguruye ugira uti uko biba kose ngiye kumviriza uriya mwene wacu ngiye kumviriza uburyo dusangiye amabanga ngiye kumviriza uriya nkoresha kugira turondere inyishu ku kibazo ukagenda ufise uwo mutima umaze kugira umutima nta kibuza kuri jewe yuko inyunshi ziza ziboneka ego hariho ubundi buryo umuntu agenda amukoresha kugira ngo ugende urondera icegeranya abantu mugabo cane cane icambere gikomeye ni ukugenda ufise umutima yuko atayindi nzira atari ugufata iyo nzira yo kuganira iheza ikabafasha gutora inyishu ku bibazo muba mwabonye umutima kugira uyu mutima kugira ishaka ni ibintu bimwe ariko murazi ko hari intabamyi nyinshi ingorane ku bwanyu ingorane uwe mu rwanyu ushaka kugira n'inkize ese ntuza kwitega ingorane novuga ngo nogenda gusa nizeye abantu ngira ndi bazo ibibazo byose bazoba bazanye bonyene bizoza ari ibibazo bagira bateka tubirongereye igisho mu biganiro ico nkora ni ukugenda nizeza umwe wese ni ukugenda mbwira umwe wese yuko afise uruhara ukagenda mugabo kandi uraba ukuri aho ukuri kuko ujya kuganira naho nyene kugiye kudashingiye ku kuri ibintu ntibigenda neza hanyuma kandi ukagenda yuko ugiye kuganira icambere ugenda wisunganga hari iyo migubona yuko ikibabuza cane cane ari iraba ari imishahara canke ingene izindi nyungu ziri hagati yabo ziriho ni ukugenda uraba yuko inyungu z'umwe wese zubahirijwe bishingiye ku mabwirizwa agenga ibikorwa bakora yongeye kandi agenga imigenderanire hagati yabo hanyuma ukagenda gusa ubafasha umwe wese gutegera icyo umwe arekuriwe ku ibwirizwa kandi ukagenda ubafasha gutegera igishobotse muri icyo gihe bariko baraganira kuko murashobora kuza kuganira wowe wishyize mu mutwe uti ikigenda kirose naho ubundi yocemera mugabo ugasanga ubwo nyine nta buryo afise kugira ngo acagishyira mu ngiro ikintu mwifuza kuba mwamaze kurangura nko mu kiringo cy'umwaka murongoye uyo murwi ni nk'ibihe cyangwa ni nk'iki si iby'iwanje ahubwo nogira ndi umutima batanguranye kuva bumvikanye bagashiraho ico bise mu gifaransa sha du dialogue novuga yuko ari masezerano yuko aba baganira ico novuga ni uko bonyene banyibwiriye tugitangura yuko kuva batanguye kubishira mu ngiro bagiye babona ko imigenderanire hagati ya leta abakozi n'abakoresha yagiye iba myiza gusumvya bakavuga ati ku buryo n'amayegeregere yarakunda kuvuga cane rwose ubu usanga atakivugwa cane mu burundi aho njumva rero ico jewe noshima ni ukuza nshimangira nkomeza tugakomeza koko ubu mutima wo kuganira perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze kuba mwaduhaye akanya ko gusigura iyo mirimo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro vyacu tubandananye na muganga joel bahoza akora mu kigo citwa rinda ubuzima gikora ubushakashatsi ku miti i kigali mu rwanda agiye kwishura ibibazo bitandukanye vy'abakunzi b'ijwi rya amerika ku vy'ubwandu bushasha bwa virusi ya korona bwitwa omicron uh, mu rwanda kugeza ubu nta virusi ya omicron irahagaragara kandi mu rwanda ubu tukugira abarwayi bake bashoboka ba, ba covid isanzwe kugeza ubu twafashe ingamba abantu bose binjira mu rwanda turabapima tukareba kugeza ubu nta virusi ya omicron iragaragara mu rwanda ego hanyuma muri rusange naho abandura muravuze ko ari bake incanca bazifashe bangana gute vyoba biri uh, mu bituma batariko barandura canke bamaze gufata urukingo rwa mbere mu rwanda bari hejuru ya mirongo itanu ku ijana uyu mubare mwiza cyane ku gihugu nk'u rwanda biri mu bituma abantu batandura cyane mu rwanda muri iyi minsi dr joel rero ubu ni ubwoko bushasha butandukanye gute n'ubundi buhari omicron ni virusi ya korona virusi dusanzwe tuzi ariko yahinduye imiterere nk'izindi zayibanjirije za alfa za beta ndetse na za delta nayo ni ubundi bwoko bushya uko virusi igenda ibaho uko igenda ikwirakwira igenda ihindura imiterere bitewe n'ahantu igeze cyangwa no mu muntu igezemo omicron rero biracyari vuba kuvuga ububi bwayo ugereranyije n'izindi variyanti zagaragaye ariko aho bwagaragaye muri afurika y'epfo bwagaragaje ko omicron isakara vuba kurusha izindi variyanti zayibanjirije ikindi cyagaragaye ni uko abantu benshi barwara omiko bajya mu bitaro baremba ikindi kintu ni ukuvuga ngo omiko ahantu yageze za ngamba zacu zari zisanzwe tugomba kuzongera kugira ngo tubashe guhangana nayo kugera ino saha ubwoko bwa virusi ya korona bumaze kwihindagura ku nshuro zingahe hari ubwoko bwinshi bumaze guhindagurika ariko izo umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima umaze gukarasifayinga cyangwa gushyira mu bice bya virusi zigomba kwitabwaho no kwitonderwa ni eshanu harimo omikron harimo delta harimo alpha harimo na beta na omega zisumbasumbana ubukare gute uko yatanguye n'aho uyigeze tugejeje nko kuri za delta niyo yatanguriye omika urebye delta uburyo yaje cyangwa se izayibanjirije zari zifite ubukana nk'ubwa delta delta yatumaga abarwayi baremba nka omika ariko omika ishobora kuba ariyo ituma baremba kurushaho kurusha delta delta rero yatumaga abantu benshi barayanduzanyaga byoroshye kurusha izindi zayibanjirije cyangwa kurusha virusi yatangiye muri bibiri na cumi n'icyenda buri gihe igenda ikura bitewe n'ukuntu umubiri wacu utanga abasirikare kugira ngo ibashe kwihisha umubiri abasirikare b'umubiri kugira ngo ibashe gukomeza kuba mu mubiri w'umuntu dr joel umuntu aribaza ni kweri ihindagurika kandi ikaba yahindaguritse kenshi ugereranije n'izindi cyangwa n'izindi zarahindutse mbwaba byaje habona virusi zose zirahinduka na virusi ya sida irahinduka n'icyandura virusi hari tutangirira aho bisanzwe iyo mitari igihe bigeze igihe virusi ikayimenyera virusi igahinduka biba ngombwa ko bagushyira ku yindi miti yisumbuyeho kurusha yindi ya mbere gutyo gutyo virusi zirahinduka imiterere ya za virusi cyangwa na bagiteri nibyo dushobora kwita bagiteri ihindagurika bivuye kuki ibya mbere byabonywe byari bya gute omikron iracana ishasha delta yagiye irahinduka gute kubera iki bivana n'ubushuhe n'ubukanye n'imiti n'iki yego virusi igenda ihindagurika bitewe n'ukuntu igenda isakara cyane mu bantu iyo virusi yinjiye mu turemangingo twanjye ikoresha akaremangingo kanjye kugira ngo ibashe kororoka muri icyo kintu twita repurikesheni virusi ari ukuntu ishaka kororoka ikoroka n'amakosa bitewe bigendana n'imiti bitewe n'umuntu bitewe n'ubudahangarwa bw'umuntu bitewe n'abasirikare b'umuntu ibintu byinshi bishobora gutuma virusi ihinduka ntabwo ari ubukanye cyangwa ubushure gusa ahubwo n'umubiri wacu abasirikare ubudahangarwa bw'umubiri byose bikorera hamwe kugira ngo virusi ihinduke murakoze cyane rwose muganga joel bahuza reka tuje rero gato ku mirongo itandukanye ya telefone ari abakunzi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo baza olivier ikaze ku ijwi rya amerika ndi burundi bujumbura bujumbura namwe mumeze gute ni ukuri turashima
ni ukuri uno munsi twagutumiriye dr joel bahoza mu rwanda ya kigali kugira ngo yishure ibibazo byawe bitandukanye kuri virusi ya korona yaba ubwoko bushasha bwabanjirije cyangwa ubugezweho ari bwo omikron
sawa murakoze jewe nari mfite akabazo nashaka kumwibariza umutumire cyane cyane mbanje kumuramutsa arakumva yego none ubwo bwoko bushasha bwa kovide bwaje ubwa mbere twumvise ko bavuga yuko bwavuye muri amerika y'epfo ubu naho mu byanditse twabonye umengo mwanditse ko umengo bwaba bwaturutse i buraya butandukaniye he n'ay'ibya korona twari dusanzwe burya bundi bwoko twari dusanzwe tuwuzi kigira kabiri nacyo abagira nabo za nshansho ziriko ziratangwa cyane cyane hino mu burundi n'ibihugu twegeranye iyo canco abafashe izo canco urwo rucanco ariko rurabikingira cyangwa bizoca bisaba yuko ngira n'abikingije za zindi za mbere bazoca basubira kwikingiza ngira ubundi bwo kugira basubire kwikingiza ukundi kuri iyo virusi nshasha saa murakoze urakoze ugume ku murongo ukorera mu burundi mudafite fm inyishu yawe tuyiguhera hanyene ariko tunagukosore ntitwigeze tuvuga ko buno bwoko bwatanguriye muri amerika y'epfo ahubwo amakuru ya mbere yasohotse avuga ko muri afurika y'epfo muri afurika afurika y'epfo niko bari bavuze muri andabari yego dr joel akabazo utubazo twa olivier i bujumbura akabazo ka olivier ko gutandukanya omicron mu bwoko busanzwe bwa coronavirus nkuko natangiye mbivuga navuze ko bikiri vuba kugira ngo uvuge ko omicron ariyo mbi cyane kurusha ubundi bwoko bwari busanzwe ariko aho byagaragaye muri afurika y'epfo byagaragaye ko abantu benshi barwara omikoro bajya mu bitaro ikindi kintu imibare y'abantu bandura korona virusi yari yarazamutse ishobora kuba bijyanye n'iyo omicron naho ku kibazo cy'urukingo na omicron cyangwa n'izindi virusi zahinduye imiterere virusi ingingo zijya gukorwa zakozwe kuri virusi ya mbere twari tuzi yabanze muri bibiri na cumi n'icyenda ku ijanisha hari ubudahangarwa inkingo ziduha ariko no kuri izi virusi zindi zagiye zihindura imiterere ntiwavuga ko urukingo rutazikoraho wenda bishobora kutari kudakora kuri izo virusi nk'uko zikora kuri iyo virusi ya mbere ariko hari imbaraga urukingo rufite ubundi kuri izi virusi nshyashya ziri kugenda zigaragara
olivier muganga joel arakumaza amazinda
nagira aka kandi kabazo gaciye kaza mu mutwe sinzi ko mumbariza ati none ntuzenya izo nkingo ko zitandukanye bivanye n'ibihugu zivamwo zose zikora cyo kimwe cyangwa zifise ingufu zingana dr ijambo nirwanya ukora ako kandi kabazo ka olivier inkingo zose zimaze kwemezwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima zirizewe kandi zirakora ugiye mu mibare ariyo ushobora gusanga moderna ifite mirongo icyenda na kane ku ijana ikingira ku muntu ugasanga fayiza ifite mirongo icyenda na gatanu ugasanga astrazeneca ifite mirongo irindwi na gatandatu ariko zose zirizewe kandi zose zirakingira
olivier uratomokewe
ego murakoze cyane urakoze ubandanye kwikingira virusi ya korona ngaho i bujumbura mu burundi ego ku yundi murongo wundi wa gatatu turi kumwe na gratien gratien ikaze ku ijwi rya amerika
bagemerereye mu kirundo mu kirundo haravugwa amaki mu kirundo ni sawa rwose nta kibazo nta kibazo kabisa ego akabazo rero kwa muganga joel
je narese akabazo iyo koronavirusi nshyashya twumva yadutse mbega urukingo rwari ruhasanzwe ko kumbure irinze yaduka ikaza ari nshyashya kwiza izana ubuzima bushyashya mbega urwo rukingo rwari ruhasanzwe ruguma narwo ruyikingira kandi kumbure idasa n'imwe bari barukoreye ubwa mbere ako kabazo muganga joel yari yakishuye gratien ariko nimba ataciye mutwaye yongera ababwire muri make dr joel tubasigurire ejo rya amerika turacyafitaniye ibibazo na nari ngiye kuvuga ngo na leta y'uburundi n'uburundi baratwatse efeme zacu bisigura ko abanyagihugu bo mu burundi batadukurikirana byoroshe nico gituma hari igihe bagaruka ku tubazo twari twabajije gracie mu mwishure muri make kugira ngo ace abisa abandi nabo babaze ibibazo abajije urukingo rusanzwe n'ivirusi nshyashya nanagisubije mvuga ko urukingo ruhari rusanzwe rushobora gutuma umuntu ataremba mu gihe yaba arwaye izo virusi nshyashya ziri kugenda zigaragara ariko n'ibigo bikora inkingo biracyari mu bushakashatsi biracyari bishaka urukingo rushobora gutuma rimwe twaza rwitera rujyanye n'izindi virusi zose zizaza cyangwa se rukaduha ubudahangarwa buhoraho
yego hasi baza kutomoke yego cyane murakoze nabyumvise urakoze ngaho mu ntara ya kirundo ugira umunsi mwiza yego umunsi mwiza kuri twese yego dr joel tugarutse ku makenga ya bamwe n'abandi hariho ibyari byabajijwe na hamisi mu bwongereza y'ingaruka zishobora kuba ziterwa na zino nshansho zagiye ziratangwa zitandukanye hariho imice y'abapfasoni n'abakobwa bakunze kuvuga yuko mu ngaruka babonye harimo ko ubutinyanka ubutinyanka ni uh, imihango yabo amaregle yagiye ara aramera nabi bitari bimeze nk'uko byari bya mbere ugasanga nimba yagenda ku mihango ku mwanya uyu byarahindaguritse nimba yaje iminsi itatu ugasanga bigiye ku minsi ine ugasanga ava amaraso menshi gusumba abatari bake bakanavuga ati byaba byavuye kuri izo nshansho ndetse hari n'ibyigwa byaba byaratanguye gukorwa kugira ngo barabe ko izo nshansho ari uruhara byaba bigira mu gutuma ubwo butinyanka cyangwa imihango y'abapfasoni n'abakobwa ihungabana hari ikirava muri ubwo bushakashatsi hari amakuru mubifise ko
amakuru ya nyuma dufite ntabwo nta kigaragaza ko inkingo zishobora gutuma umuntu cyangwa umukobwa cyangwa umudamu
akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na jewe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na frederic nkundikije byashizwe hamwe na diodone cubahiro twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha